हेलो हेलो હવે अकम कम नज़ारा जुरता
भैया भैया कम जुर्रा रखते हो
नाक रफने
कजी ए
नगर आमदी नज़ारा नज़ारा थी नज़ारा
जुरा होते ही होगा रखो कम
जुर्रा जुर्रा
कम भैया अंके
maali dhiibbaa dhiigaa sanatu natti deddeebi'ina rakkisee
हम्म
abjuunis baay'ee natti ilfaatti na joorsii man kadhaa waldaas deemee man kadhaa qormaatumatu natti cimtee jirti हम्म dhumaa dhumallee gadda biyyattis akkasuma na dhufee giffitiin kunii हम्म dhumallee kunoo mana kiimiin oolee dhaqi ilaalameen inni kophaa'ee ol ka'ee हम्म qorichaa ni fudhummoo ishee kan chaayinaa fi kan hindiidha malee hin jiru biyya keessa isin immoo akkuma kaayyoo nyaannee yoo nu fayyaddu हम्म
kana kanatu nu rakkisa malee waan jirra
akisaa maalii amma haalli cuus rakkisaadha akkoodha bedhanoo waasi mariisisedhe
Mm-mm.
gidduu kanaami waa dorgogomaan ture Eh,
na hojii wayiin tokko waan sabaan argattee hin ture har'a sababa xalayaanaa erganii je eh,
amma amma hojii hojichi keenya bevereej jedhama biiraadha mm?
biiraadha biiraa keenyaa jedhama biiraa faabrikaa Mm.
Ah,
na akkasidha beektaa amma hedofisiinsaas jira
eh,
giinceedha immoo faabrikichi kan jiru
echi Ah, mm.
amma hojichi waansaa asitti na ramadan beektaa
Eh, achitti moo Mm.
leencitti moo no as Ah, ay, xuruudha Mm, chi.
Mm, giinciin ta'uu eegtee hin ta'u maali
ilaa amma ibidda jira beektaa ooluun Mm.
komii qabatee eh, gincimmoo iddoo sana miti Mm, eh.
eh, iddoo bi- iddoo pirezidaantii oromiyaati Mm.
naannoon amboo kun qilleensaan qabamee jira qilleensa diigala miti
Atsechaar tasirraa garuu maalidha beektaat Mm.
kanamma as mindaatti hin nyaattu mindaan as sii kaffalanitu achi dhaqxe gaariidha beektaa maaliif gatiin asitti baasaa yeroo gatiin mana kiraa kaffallee beektaannaa isaan asitti na baasanii ani immoo bakka fedhan qabu beektaa finfinnee keessa taa'u maaliif hojii guddaa yoo ta'e malee qarshii kanaan akka hin jiraattu jijjiiramni amma jijjiirama muraasa qabaa yaa'u kaampaanii kaampaanii guddaadha malee.
Eh, እና ነመ ስላ ና ኤርገኒ ጠለያ መለቴ ሲኑ ኤርጊ ወቢት ሞራዱ ኖቨምበር ኩረ ሰዴት ኮቱ ገሌና እንጀለን ጂ ሙጫቱ eh, ተኳቸር እና አችት ኤርጊተኒ ሙጫይና ነችት ኤርጊኔ ሲልሞ ስት ና እንጀለን ቤክታ
eh, ፋይ ፈደኝ ኮለች ቱሬኝ ሬን
mm, እና ናይ ገሊሰ ቦደት ስሬስና አኮን ገቡ ገሩ መኮቱ ና እንጀለን ቤክታ
barbaachisaadha egaa yaada koo an gabaabsee yeroon sitti himu
አይ ናገሌራን ዋነት ጀቱስ ናገሌራ ቤክታ ስሬራ Eh, yeroof waan ta'eef isaaf miti isaanis isaaf miti Mm.
haala caasaa wajjin wal qabateef amma inni amma isin hojjedhu heed ofisii Eh, eh, achi yeroo akkuma faabrikaa dhumarratti hojjetta
mm, jechuun amma ilaalcha akkamii qabaadha namni yeroo heed ofisii teessuu fi achi teessuu caasaansaa miidhaan hubannoo qabdurra
elaga amma kan isin jedhu ani haala yerootu kan murteessu haala yerootu murteessa amma muuddamadha haala gurguddaa gadheetu jira amma qilleensi jiru kanaaf siif hin ta'u iddoon sun yoo heedee ofisii ta'e yeroof amma qilleensi darbutti gaariidha heedee ofisiin indahoomii isa gajjallaarra immoo heedee ofisiidha yoo midhaan kaf jedhu hojiidha intiniinsaas miindaansaas
ee amma beektaa abbaani Mm,
amma isa dhukkuba keessa jirutu beekame ta'ee amma nama- naa nama- galaa namni dhukkubsatu jechuun anuma kanan yaada kana yaadeen guyyaa Mm.
kaayee yeroo mana dhukkubamaa tureyyuu Mm.
bakka karoora keessa jiraachuu hin qabu beekaa nama bakka maaliif achi keessumaa amboofa taa'uu mm, as gara bishooftu faa deemuudha karoorri koo beekta maaliif sarvaayiv gochuudhaaf je- gatii guddaa kaffalee beektaa waggaa lamaan kana beeka beeka ee gatii guddaan baase kanaaf gaafa carraan kun dhufuu bak- nan karoorse beekta maaliif magaalaa akkasirra taa'een meebi sarvaayiv nan godhaa laata amma achi jiraachuun fedhan qabu bargata beekamaadha Jire- yoo- utuu jiraatte asi kan namatti tolu garuu ee eh, ee eh, haalli amma jiruutiin yeroo yaaduu baay'een sana jedhee ayi maatii ani koo achan barbaada ture naa natu si hambisee asii jedha kootiinii as akkas teessu barbaadeenidha mucaasa tokkoon ergee inni immoo as barbaada ture naan jedhe jennaani mm, ee utuu ta'e gaarii ture jedheenan inni booda sirrataa maaloodha naan jedhe Mm, amma hiriyyaa ma- eh, mariisisnus gaarii dheedhe mucaa tokko yoo mariisisnaan hin ta'u naan jedhe as wayyaa'e Em, sinfee Mm, as wayyaa naan jedhe baxaamtu egaa anis akkasuma anis eh, amma akkasuma mucaa amma akkam godheen amansiisaadha amma har'a akkas jedheen immoo boorri immoo lakkii dhiisii hin jedhaan immoo maal naa hojii
mucaasa kam bargit hin deemamne qacarreen hin xumuramne mucaa sani alaafii koon jedhe
jechuun inni amma Addis Ababaatti hafisiin jedhe miti
inni akkas naan jedhe inni booda sirrataa maarree ilaa ani amma eh, yeroo Maal?
darbes eh, maal jedhuun isaati
ilaamee Mm,
akkuma inni si ramadetti
mm, finfinneetti hafuun dirqama amma yeroo kanaaf ra- rakkatte
ishi.
finfinneetti amma yeroo ammaaf haftee jedhudha Mm.
sirraa sirraamuu baates qilleensi haa darbu qilleensa muddamaa qilleensa isaatu jira amma idduma hunda dammoo ati foon kee fu- foon kee furdaadha hanqi kee guzuufiidha Mm.
akkumatti ilaalamtee shakkamta ati doojtutti otoo gadi dhufte
Mm.
magaala guddaa sana keessatti namni nama hubatu malee Mm.
akkuma waan tokkottidha kan si ilaalan hin ta'u bakka amma yeroof waaqayyo akkuma kadhadhe waaqayyo kana naa gochuunsa gaariidha achuma turii rakkadhuu dheebodhuuti turi karoorri kee yoo jiraate iyyuu fuulduratti waaqayyoon qajeelchaa yeroo fuuldura hin sirraa kutaa gara biraas Dadda.
kan yoo Eh, eh, bakka kutaa gara amma biraas gaduu dandeessa
eh, bakka amma teekistii godhuuf moo bilbiluu fi boru
Eh, isa finfinneetti seera madeefi achidha fedhiin koo turee jette miti isuma sinna ramaddan asumattan fudhaa jedhii teekistii godhiifi
amma bilbiluu ishee miina qabe beekta amma guyyaa akkas waan hin jedheef teekistii argillat Ah, Eh, ani asuma finfinneen hojjedha akkuma sinaan jettan jalqaba mm, isuma isumarran turaa isan yaade sana dhiiseera jetta eh, teekistiidhaan
bakka achi akkasumaan godha eyyee
akkasumaan godha Ayi, amma haatee na egaa- taajjabdi haati Mm.
kee na taajjabdi halkanii guyyaa yeroon kadhadhu kanuma kadhachaa ture eebba keerraa eh, guddina keerraa jijjiirama keerraa yeroo baay'ee ifachaa ture na taajjabu ijoolleen mucaan inni inni xinnaan illee jechuudha maaliif abjuudhaan waan argaa ture waan jiruufidha kanaafi Mm, dhag- dhageessa shawaa lixaa immoo mm.
wallaggi jaalatanii ari'aa jiru.
Ara iddoo maal akka na godhan ani kositti himi yeroo darbiin sitti hime dhee yaadeeni yeroo darbii waan Eh.
isaan na godhan sitti hima.
Kanaaf Amma- amma immoo amma ilaa na dhaggeeffadhu Mm, gareen sanyii gareen sanyii jechuudha.
mm.
Namni wallaggaa tokko akka itti giddu galeessa lixa shaggar akka dhufuun barbaadanii ari'aa jiru.
Mm,
Kanaaf ibidda bu'uu mannaa beelaanii dheebotanii rakkatanii albaajii uffatanii achuma turu wayya.
Eh, Amma- ayi ani egasitti yaade beekta maaliif anamma haala jiru irraa kaaseen eh, waan baay'ee ta'e ture malee.
Nagara ee.
Mm.
Kanaafi Mm.
nuuf hin ta'u gargaaru shawaadhaan asittuu kun nu gubaa jiru amma nurratti ijaaramanii shanjaa ta'anii giruuppii uumatanii asumatti ilaalaa baakoo keessatti illee rakkoo guddaatu jira waan ta'eef By the way wallaggaan maal jibbaniiru waqa.
godhan beekta yeroo qormaata Eh, darbiitu godhaan jiru. Eessadha dha- eessadha dhaloonni keenyaan jira. Gaafa isaan naan jedhan eh, tokko hanga saddeetitti iddoon baradhe beeku miti jedhan.
eh, Achi wallagga bahaa aanaa gobbisayyooti dhalatte shawaa lixaa beektaaree naan jedhan.
laalika.
Kanaaf jennaani ani shawaa lixaa keessa waggaa kudhan hin jiraadhe jedhe.
Mm,
Wo- shawaa kibba lixaa waggara waggaa tokkoon keessa jiraadhe shawaa mm, shawaa lamaan kana sirriitti hin beekamne. Amboo hiriyoota go- baay'een qabaa, gincis hiriyoota baay'een qabaa. Etu gincis ergin hin hojjetaaree naan jedhan. Biyya kootii maaf hin hojjedhu hin jedhe. Jennaan ahaa deemuu dandeessa kaanaan jedhan yeroo sana.
mm, Jennaan hin deemu maal jechuudha hin deemu akkamitti hin deemu. Kwaan asumitti namni biyya ormaayyuu dhaqee hojii isaa hojjetan kwaan biyya kootii hin jedhe. Achi Mm.
gaafatan kana na gaafatanii nan aare bakka maaliif kana na gaafataniidhe jechuudha. achi nan waamaniidheen dhiise bakka. Nan waamanii yoo hojiin harka waaqayyo keessa jiraate jiraateedheen dhiise.
mm, Achi booda eh, xiqqoo tureeti. Egaa torbee tokko turaniiti sayyaan si'ifu. Achi booda ko- eh, bakka guyyaa yoomitti nuu dhuftaa maaloodhaa maaloodhaa sitti siin hojjettaa maaloodha naan jedhan jechuudha. Eegaa jechuudha. Kanaaf baay'inaan kan jiran ijoollee sanadha. Kanaaf ijoollee naannoo ganda barasfaadha kan jiran Eh, keessee.
hin ta'un hin ta'uu isaan Mm.
nama qasshiisuu hin ta'u.
Mm. Kanaafi gaafa isaan jedhani ani aye nan guddadhe hundooma achitti malee hin jedhan amma kutaa saddeetitti achittan baradhe iyyuu malee hin jedhin kan hin Mm.
jiraadhe asii hin jedhin kan hin barumsa koon baradheen xumure asii kan hin waggaa dheeraa hojjedhe eh, godina kana jala hin jedhin shawaa kibba lixaas walisuus dhaqee hojjedheera hin jedhin kanaaf sirriitti hin beekan jedhin jennaan okay akkas jennaan jennaan dhugaadha inni gaafa sana fiil godheen si biiftutti bilbileen ture. Akka akkamitti kana Mm.
na gaafatu jedheen jechuun maaliif hin gaafatamu bakka eh, jedheen baay'een dhaare beektaa maaliif ani eessa jiru W jedhu miti hante. W jedhu miti hante. Ay, barbaachisumaaf.
akka Mm.
seedhanii Eh, gaarii na jira.
waansa faabrikichi yoo warraaqsa diinagdee Oromiidhaanii bara kuma lamaaf kudhan isa immoo eenyu- kan eenyutu beektaa kan OPDOti yeroo Beekna calluma sana jechuudha isa afaan ofii qabatanii.
eh, isaantu dhaabe yeroo sana yaadatta warraaqsa diinagdee Oromiidhaan Mm.
Eh, kanaaf kan mootummaadha isin jechuudha.
Kanaafuu Kanaaf isin jedhaan fedhes haa ta'u.
qabanii Mm.
afaanii baay'ee guddaadha. Hedduufi isaanii deemee ilaaleera. Ilillii hoteelii Mm.
godha.
Mm.
Naa baay'ee namatti tola. Gaasti waaqayyoo waa jedhu.
Ati teeksistii godhii fi amma.
Eh, Tekstiin barreessaaf Ak- amman.
Eeyyee elaa akka dhidhuma narra maddan isa jalqabaa kana asuma finfinnee isuma fudhadheera yaa itti yaadee fudhadheera galatoomaa isuma hojjedhaa jedhiini ati.
Akkasumaan godha.
Eeyyee egaa ammallee nama sibira jiru isaanii maal jedhama sitti fakkaate showaa garaa ashwaa showaa garaa ashwaadha. Calluma dheen siliqimsuu siliqimsuu siliqimsuu akka bishaan galaana gibee sirra galgalu nama owwaaluuf duubatti hin deebi'an isaan. Kanaaf arraba ofii hojiif bicha hojjechuudha. Waaqayyoon jilbeeffatanii kadhachuudha. Dirrammoon aanta. Kanaaf afaan kee eeggadhu. Haala siyaasa kan jedhu kan muka keessa waaqti haaqu. Tokko hin barbaachisu asii waaqayyo bichaan dandeettii isaa fi jijjiirama isaa siif haa kennu. Ila waa'ee siyaasaa, waa'ee maalii, waa'ee dubbii waaqayyo si keessaa haa balleessu dubbisa kan. Bar beekumsa kee kana bichaa waaqayyo siif haa eebbisu. Hamma yeroon darbutti beelee dheebodhu dabarsi. Ijoollee miteetti kana booda nama guddaadha. Amala kee ilaalanii si jibbu. Mm.
Murtoommaa murteessuun jireenyaaf jedhanii ofirratti murteessuun dirqamadha. Maaliif Eeyyee.
yeroo hundumaa ijoolleen hin Kanaaf jiru.
waaqayyoo kee kadhadhu. Kanuu kadhachaa hin jira. Nuu dhagahaa jira Yesuus Kiristoos. Eebba keerraa rukuchiisa rukutaa hin jira. Eebba kee kan cufe. Ee, Hafuura hamaa eebba kee kan qabe. Ee, je- qormaata kee kan qabe. Guddina kee kan qabe. Jedheen ganama jilbeeffadheen iyyeetaniin kadhachaan yeroo hunda. Ee, na Waaqayyo si haa gargaaru Yesuus kiristoosii wajjin haa ta'u adaraa adaraa kan isin jedhu akka abbaa tokkootti waa'ee siyaasa sammuu kee keessa gati dhimma mataa isheeti nama meeqa fixxee nama meeqa balleesse isheen ati buddeen baganaa argatte buddeen keetti eebbifadhuuti naa barakachiisi jedhiiti baarakaa kee naa kenni radhiitii kee naa kenni jedhii isa kadhadhu beekumsa naa dabali jedhi barumsa keessa fufuu itti fufuu dandeessa malee ammaaf dhiisii iddoo biraayyuu galuu dandeessa waaqayyo carraa sii bannaan waaqa itti kadhannee waaqa intinii siin jennaanii jechuudha.
Sirriidha. Deeggarsiin godhaa beekaadha.
Waaqayyo ila kaayyoo qaba waaqayyo kan kan achitti si ramadee fi Yesuus Kiristoos kaayyoo qaba. Qormaatadha isheen achi rakkoodha.
haa ta'u bakka ishee amma wabii tokko xumurree inni egaa piroososiin toomas faa tokko siin ulfaata warra baankii tokko. Isti gana guyyaa torbee lamaan qabaa torban lamaan booda waan ta'eef amma piroososii isaan jalqaba jedheenii toomas wabii siin taa'ee.
Irsee irseen irsee biiftoo siin ta'u innis.
inni namaaf ta'eera natti fakkaata yoo yoo toomaas ta'uu baate si maqdiinis jirti. Isheenis hin taate garuu nama biraarra rakkisuurra immoo egaa toomaas hin wayyu.
Haa ta'u bakka waaqayyo si haa gargaaru. Waaqayyo si haa dhaga'u. Si jedhi nagaan buli.
Nagaan buli.